iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti muduteze amatwi mwabonye bucya ni thomas kamirindi ubasuhuza mbahaniye ikaze muri aya makuru duhere ku yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na aloyizi bigirimana
mwaramutse tomasi turayahera ku mugabane wa afurika leta ya perezida emerson munangagwa yavuze ko ubu zimbabwe yikwije mu bijyanye n'ibifungugwa kandi ko izosubira kugura ibivuye hanze mu mwaka uza zimbabwe imaze imyaka itunzwe n'imfashanyo z'amashyirahamwe mpuzamakungu y'abagira neza ariko umushyikiranganje wo kumenyesha amakuru w'icyo gihugu monica musfangwa avuga ko ubu ibintu byahindutse ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bifungurwa pamu rivuga ko rihimbawe n'urugero zimbabwe ishyitse ko ariko kandi ko rizoruma hafi y'icyo gihugu gushika ku rindi y'imbura zimbabwe yarigeze kuba ari ikigega cy'akarere ariko yari imaze imyaka irenga mirongo ibiri mu bukene bw'ibifungurwa leta ivuga ko byatewe n'uruzuba hamwe n'ibihano yafatiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi ariko abayinegura bo bavuga ko byatewe n'uko abari bafise ubuhinga bwo kurima ibishogwa mu mahanga batswe amatongo ahabwa abatabifitiye ubumenyi leta ibona ko igihugu ubu kigiye gusubira mu bihe nk'ibya kera hano muri leta z'ubumwe za amerika amerika yatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko igiye gutanga imiliyoni ijana na mirongo itanu z'amadolari yo guha umuyaga nkuba ibitaro bitari bike ku mugabane wa afurika uwo mugambi uzomara imyaka itanu watunganijwe n'ikigo cya amerika kijejwe iterambere mpuzamakungu usaid watangajwe mu nama iriko irahuza amerika n'abakuru b'ibihugu bya afurika hano i washington usaid ivuga ko uwo mugambi utumbereye guha umuyaga nkuba ibitaro hafi ibihumbi icumi byo mu karere ka afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara ako karere niko gafise ibibazo byo kuvura abanyagihugu ku bw'ubukene bw'amatara uwo mugambi uzoha kandi interinete ibyo bitaro muri rusange icyo kigo cya amerika kivuga ko ibitaro ibihumbi ijana bitagira umuyaga nkuba ku mugabane wose wa afurika usaid ivuga ko amamiliyoni y'abantu barondera kuvugwa bahura n'ingorane z'ibitaro bitagira ibyuma byo kukanyisha no kubika inshansho n'imiti ariko nuko hakena ikindi ni uko hakena umuyaga nkuba mu bihe byo kubaga abarwayi cyane cyane mu ijoro igihugu ca misiri kiriko kirarondera gushigikirwa na amerika kugira hasubire kuganirwa ku matati gifitaniye na etiyopiya ku rugomero yubatse ku ruzi nile perezida wa misiri abdel fatah al sisi ejo ku munsi wa gatatu yasabye amerika kuremera etiyopiya kugira hasinywe amasezerano avuye mu mwumvikano kuri ico kibazo mu rugendo arimwo hano i washington mu nama iriko irahuza afurika na amerika perezida wa misiri yashikirije ico kibazo umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken umushikiranganji blinken yaraganiriye kandi ku munsi wa kabiri n'umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya abi ahmed umugambi w'urugomero watangujwe mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe watwaye miliyaridi zine z'amadolari ku ruhande rwa etiyopiya uzotuma etiyopiya igwiza kabiri umuyaga nkuba yahora ironka etiyopiya ibona ko urwo rugomero ari kirumara mu iterambere ryayo misiri yo ikabona ko ari intambamyi kuri yo mu gihe sudani nayo igabisha ku ngaruka mbi uwo mugambi uzogira ku buzima bw'amamiliyoni y'abanyagihugu bayo umushyikirangajwi wa mbere wa etiyopiya abi ahmed yaremeye kuzobandanya ibiganiro bigana kuri ayo masezerano ariko igihugu cyiwe kiza cyaratanguye kuzuza amazi muri urwo rugomero no kurubyaza umusaruro muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika ikirere yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko yaburijemo igitero cy'uburusiya ku murwa mukuru kiyeve yavuze ko ibyuma byayo bya gisirikare bigenzura ikirere byakoroye indege cumi na zitatu zo mu bwoko bwa drone zari zikoreye ibisasu umukuru w'igisagara kiyeve vitali kirisito yavuze ko ivyo bitero byatewe mu gatondo ka kare ryo kuwa gatatu kandi ata muntu yasize ubuzima kuva mu kwezi kw'icumi uburusiya bwakunze gukoresha indege zitagira umupilote zo mu bwoko bwa drone ibisasu vya rokete misile hamwe na vya muzinga mu gutera ibibanza bitanga umuyaga nkuba hamwe n'amazi mu gihugu ca Ukraine abategetsi ba Ukraine bavuga ko uburusiya bubikora mu ntumbero yo guca intege abanyagihugu ba Ukraine muri ibi bihe isagirijwe n'imbeho nyinshi tugarutse ku mugabane wa Afurika ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko abasivile barenga ijana na mirongo itandatu baguye mu bwicanyi muri Sudani y'Epfo kuva mu kwezi k'umunani guheze imigwano ibera mu ntara ya Nil ya ruguru Upper Nil hagati y'abanyagihugu bafa amasoko y'amazi imirima bamwe baba bashaka kurimamwo naho abandi bagashaka kuyigiramwo kuyiragiriramwo ibitungwa byabo komiseri mukuru w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu Volker Turk avuga ko hamaze gufa abantu ijana na mirongo itandatu na batandatu naho abandi barenga ibihumbi mirongo ibiri bakaba barataye ingo zabo barahunga mu itangazo yashize ahabona asobanura ko ubwicanyi buherekejwe n'ayandi mabi ashingiye ku gitsina kunyuruza abantu gucuruza abana abana gusahura n'ibindi hasi ishami rya ONU ryita ku mpunzi yatangaje mu ndwi iheze ko imigwano yarenze intara ya Nili ya ruguru itangura gukwirakwira no mu ntara bihana urubibe za Jonglei na Unity
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ejo wari umunsi wa kabiri w'inama y'abakuru b'ibihugu bya afurika na leta zunze ubumwe za amerika Because when Africa succeeds, the United States succeeds. Quite frankly, the whole world succeeds as well.
uyu ni perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika mu ijambo rye ryo gutangiza inama y'abakuru b'ibihugu bya afurika hano i washington dc ati iyo afurika igize icyo yunguka amerika nayo iba yungutse ndetse n'isi yose muri rusange iba yungutse mu burundi leta irasaba abahanzi kwandikisha mu mategeko ibyo bakora naho mu rwanda kimwe cya kabiri cy'abantu bitaba imana buri mwaka bahitanwa n'indwara zitandura amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na thomas kanirimbi ejo rero wari umunsi wa kabiri w'inama y'abakuru b'ibihugu bya afurika na leta zunze ubumwe za amerika perezida joe biden yaraye agejeje ijambo kuri bagenzi be intumwa yacu muri iyi nama edi rwema arabitunyuriramo ageza ijambo ku bayobozi ba afurika bateraniye mu mujyi wa washington mu nama ihuza abayobozi ba afurika na amerika perezida joe biden yatangaje ko igihugu cye kigiye gushora imari mu guteza imbere ibikorwa remezo bizafasha guhuza ibihugu bigize umugabane wa afurika perezida biden yavuze ko bimwe mu bikorwa bitandukanye amerika yifuza gushoramo imari mu minsi iri imbere birimo ubucuruzi n'ishoramari ikoranabuhanga mu by'ubukungu n'ibikorwa remezo ndetse n'ingufu yabwiye abayobozi ba afurika ko amerika igiye gushora akayabo k'amadolari miliyoni magana atanu mu bikorwa remezo birimo imihanda no kubaka ibyambu yavuze ko binyuze mu mugambi w'ikinyagihumbi wiswe millennium challenge account amerika izashora imari muri afurika ingana na miliyari imwe na magana abiri z'amadolari iryo shoramari rizongerwa rigere kuri miliyari ebyiri n'igice z'amadolari mu gihe cy'imyaka ine iri imbere biden yavuze ko imishinga izaterwa inkunga n'ayo mafaranga izasaranganywa mu bihugu bitandukanye bya afurika biden yavuze ko amerika yinjiye mu mubano na afurika ubudasubira inyuma Clearly, the enormous potential that we could harness if we did it together.
hari byinshi twageraho twiyemeje gukora inama ya mbere twagiranye yabaye intangiriro y'ubufatanye budasanzwe hagati y'ibihugu byacu ubufatanye budashingiye ku byifuzo bya politiki ahubwo bugamije guhuriza hamwe imbaraga zacu tugamije kugera ku musaruro duhuriyeho kuko iyo afurika igize icyo yunguka amerika nayo iba yungutse kandi n'isi muri rusange iba yungutse Because when Africa succeeds, the United States succeeds. Quite frankly, the whole world succeeds as well.
perezida biden atangaje inkunga nshya ku mugabane wa afurika mu gihe amerika yafatwaga nk'aho idaha agaciro umugabane wa afurika mu bavuga ibyo harimo umukuru w'igihugu cy'u rwanda ugaragaza ko kuba ibihugu bya afurika bihitamo gukorana n'abandi bafatanyabikorwa nk'ubushinwa bitabaturukaho ko ahubwo abo bafatanyabikorwa ari bo baba bahari ngo bafatanye avugana n'igitangazamakuru semafol cya hano muri amerika perezida kagame w'u rwanda yabajijwe icyo yasaba mugenzi we biden baramutse bahuye Well, I would say that uh, Africa should not be ignored. Africa is not uh, just to be seen as a namubwira ko afurika idakwiriye kwibagirana afurika ntikwiriye gufatwa nk'ahantu harangwamo ibibazo gusa times nk'uko mwabyiboneye muri iyi minsi ya vuba ishize buri wese afite ibibazo kandi ashobora guhura nabyo have problems nta gihugu na kimwe kidafite ibibazo nubwo biba bitari ku rugero rumwe bigger than others.
icyo nakwifuza ni uko hajyaho politiki ihamye ku mugabane wa afurika yaba urubuga rwo kungurana no gufatira hamwe ibitekerezo bitureba twese ibihugu ntibikwiriye kunenga ubushinwa kuba bugaragara cyane muri afurika mu gihe wowe ntacyo urimo ukora You can't complain about China coming to Africa and doing whatever they are doing. Some people may not go to China if they are having uh, what they need uh, with others.
muri iyi nama yo kuri uyu wa kabiri yibanze ku bucuruzi n'ishoramari perezida Macky Sall wa Senegal ari nawe uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe yagaragarije abayitabiriye amahirwe ahari mu- mu gukorana ubucuruzi na Afurika yavuze ko Afurika yizeye ko Amerika ikoresha ayo mahirwe mu gushora imari kuri uyu mugabane la mise en place de la zone de libre-échange continentale offre également de nouvelles opportunités ishyirwaho ry'agace k'ubucuruzi n'ubuhahirane butagira umupaka rizatanga uburyo bushya bwo gucuruza no gushora imari muri afurika Ni ngombwa ariko kandi kwibutsa abafatanyabikorwa kureba neza icyo babona nk'impamvu zabangamira ishoramari Eh, tuzi ko amakompanyi y'amanyamerika afite ubumenyi cyane cyane ubushobozi mu ikoranabuhanga n'ubukungu mu gushora imari muri afurika cyane cyane nko mu bikorwa remezo byo gutwara abantu n'ibintu imiturire inganda zikora imiti ariko cyane cyane izitunganya ibiribwa ikoranabuhanga n'itumanaho n'ibikomoka kuri peteroli l'agroalimentaire, mais aussi les technologies de l'information et de la communication et les hydrocarbures.
Kuri icyo kijyanye n'isoko rusange perezida Joe Biden wa leta zunze ubumwe za Amerika yavuze ko leta ye yamaze gusinyana amasezerano y'ubufatanye n'ubunyamabanga bw'isoko rusange rya Afurika This MOU will unlock new opportunities for trade and investment. between aya our masezerano countries.
azaba urufunguzo rw'ubufatanye budasanzwe mu by'ubucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu byacu anatume birushaho gukorana bya hafi bitari byakabaho ibi bizaha ibihugu bya afurika amahirwe menshi kandi twiyemeje gufatanya namwe kugira ngo tubyaze umusaruro ayo mahirwe aya masezerano ashyiraho isoko rusange rya afurika avuze isoko rinini ridasanzwe ku isi rigizwe n'abantu bagera kuri miliyari imwe n'ibice bitatu n'ubukungu mbumbe burenga amadolari miliyari igihumbi na magana ane Wide market totaling $3.4 trillion. dollars.
mu biganiro byaraye bibaye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye ko hashyirwaho uburyo bwo kongera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi birimo inyongeramusaruro mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa perezida Ndayishimiye yari mu itsinda ryatanze ikiganiro ku ruhare rwa Afurika na Amerika mu guteza imbere ubuhinzi k'umugabane wa Afurika iyi nama ya kabiri ihuje abayobozi ba Afurika na Amerika irasozwa kuri uyu wa kane ibiganiro byo kuri uyu wa kane biribanda ahanini ku cyerekezo makumyabiri mirongo- mirongo itandatu na gatatu cya Afurika imiyoborere demokarasi n'uburenganzira bwa muntu Edi Rwema ijwi rya Amerika Washington tukiri kuri iyi nama abaserukira amashyirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu nabo bayitumiwemo mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na gabriel rufyiri umwe mu barundi bayirimo akaba ayoboye ishyirahamwe orucom ryiyemeje kurwanya ibiturire n'isesakurwa ry'amatungo y'igihugu mu burundi aratangira avuga ku bari mu nama n'ibyavugiwemo kugeza ubu harimwo n'ibya muri sosiyete sivile mugabo harimwo eh, mw'abaserukiye amaleta harimwo mw'abasenateri eh, nk'umusenateri azwi ngaha muri amerika yitwa eh, Chris Chris Coons.
Coons. Eh, harimwo na samantha power eh, harimwo eh, asista eh, yitwa jean pierre eh, karine jean pierre eh, as- asista wa perezida biden hamwe do no muri white house eh, n'abandi batari bake hanyuma harimo kandi na perezida wa zambia eh, premier ministre wa cape verde n'ujejwe gushorana n'imigenderanire eh, muri gambia urumva rero ko harimo benshi ko bose twahana ibyiyumviro ku bibazo bitari bike eh, harimwo ibijanye eh, n'intwari ibereye guverinance ibijanye na- no kurwanya ibiturire eh, n'ibindi bibazo bitari bike eh, twarariye hamwe kugira ngo turabe icyo twokura kuri experience ya eh, ku kungene amerika yabikoze n'ibihugu bimwe byo muri afurika nka zambia eh, twavuze mm, na cape verde experience yabo kugira ngo dushobore kugira ibyo twashobora gufasha mu bihugu byacu cyane mu guteza imbere agenda eh, ya afurika y'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu na gatatu gabriel rusiri icyo gikorwa cyo kurwanya ruswa murakimazemo iyi myaka myinshi eka n'intwaro ibereye n'ibintu mumenyereye akarusho mwakuye muri iyo nama n'akahe akarusho karahambaye cyane kuko eh, murabona iyi nama muri rusange irafite ikintu gihambaye iriko irakurikirana ni ibijyanye n'ugufashanya hagati ya amerika na afurika ni uko eh, nk'uko mubizi cyane cyane ibihugu byo gufasha biciye muri agowa Eh, ni uko hari ibintu byinshi byinshi bitari bike bifatirwa ko kugira ngo abacuruzi bo muri amerika bashobore kuza kugira eh, ibijyanye ni- by'ubutunzi muri afurika eh, n'ubudandazo cyane cyane ikintu gihambaye rero twebwe tubona ni uko ibi bijyanye n'intwari ibereye byo muri amerika amerika isanzwe ishyira imbere eh, biza mu bya mbere gufashanya n'ibyo mugabo bijyanye n'intwari ibereye eh, no kurwanya ibiturire byaragaragaye neza yuko ibihugu bya afurika bidashobora gutera imbere ibyo bintu eh, bitahavuye mwashaka mbere baragarutse ko cyane na rya jambo eh, barack obama yashikiriza muri ghana mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda nibuka neza bose baravuze bati muri afurika kugira ngo afurika ishobore gutera imbere ishobore kuja kuhiganwa ku rugero rw'ibindi bihugu ni uko tugomba kugira inzego zikomeye eh, n'abantu bafise ubuntu ijambo ubuntu ryaragarutse rwose rubuntu rubuntu rubuntu ubuntu bwaragarutse rwose cane yego tukivuga kuri icyo kibazo gihambaye cyo kurwanya ruswa ku biberekeye icyo gikorwa mu kigejeje hehe mu burundi eh, murashaka kuvuga ko hariho intambwe iboneka mu gushyira ku murongo cyangwa mu kugabanya ruswa n'ibiturire turiko turagerageza hariho ishika rya leta eh, gusa biracyari mu majambo ntababesha twebwe eh, nk'uko tuguma tubivuga twifuza ko haba ibyo twokwita amahinduka yimbitse ni ukuvuga de reforme profonde ibyo rero nabyo turacyabirindiriye ubu uya haracyari icyo twokwita resentation politique Eh, umukuru w'igihugu twama turiko turabimubwira fashanya tugomba yuko eh, bava mu bintu twita ama intention ibyifuzo amadisikuru politike bakaja mu bintu bijanye n'impinduka impinduka nazo zica ubwa mbere mu bijanye no guhindura amategeko bikaca mu bijanye no guhindura abantu bigaca mu bijanye no gushira mu ngiro amategeko ahari eh, nk'ibimwe byo ku byo gushyiraho ya senta ridasanzwe eh, yitwa la haute cour de justice iyo leta n'ubu ntirayishyiraho kandi hari imyaka myinshi cyane kandi ivugwa n'ibwizwa shingiro Eh, hari ibyo kwerekana ubutunzi bwabo abategetsi abasuku n'uno munsi ntabwo barerekana kandi amabwizwa shingiro baha iminsi cumi n'itanu amateka bari muri cumi n'itanu gusa hari ibyo kutadandaza kudafatanya ibyo kudandaza abategetsi b'abarundi benshi ni nk'abadandaza No, hari ibintu byinshi bigomba gukorwa hariho rero retisanse hari abantu badashaka kubikora mugabo twizera neza ko umukuru w'igihugu abifitemo ishaka Kwica.
Eh, nibaza ko bizokunda icyo kibazo cya ruswa ni ikibazo gihambaye cyane rwose gabriel eh, rusiri ko mwabyumvise mu iseze no mu nama nshingamateka y'ibihugu bya buraya haradutse ibyo bibazo bya ruswa hakaba hariho n'abahagaritswe ka- hakaba hariho n'abariko baratohozwa ibyo bintu bya ruswa ku bwanyu mu majambo make cyane rwose amasegonda mirongo itatu byatandukiriye na- n'iyindi migabane byorangira gute erega igituri nk'uko nabibabwiye ni- na karanda ni furewo mondiyare ni kiza ibihugu rero bidafashe ingingo ngo bishyireho amategeko bishyireho n'abantu bafite ubuntu biragoye kurwanya kuko zigwa mu manama ku isi mbere mwashaka huye hariho harigwa rwose ku isi y'uko hojaho sentare idasanzwe yo kurwanya igiturire eh, la cour penale no tribunal penale international lutte contre la corruption gabriel rusiri umukuru w'ishyirahamwe orcom ari muri iki gihe i washington dc mu nama ikoranya abategetsi bo muri afurika na leta zunze ubumwe za amerika na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden n'abandi bategetsi murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radiyo ijwi ry'amerika mwakoze namwe kudutumira mugira amahoro imana n'abantu kugira ngo mwakoze murakoze mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu mu burundi ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'abahanzi obda kirabasaba kwandikisha ibyo bakora kugira ngo bitaguma kwiyitirirwa no gukoreshwa n'abandi babonetse bose uko babishaka eloge wiyika neza adufitiye inkuru irambuye abaririmbyi abanyamideli abakora utugenegene dutandukanye amenyesha amakuru akuba intara zimwe zimwe cyane cyane zo mu buraruko bushize ubuseruko bw'uburundi n'abaserukira ikigo cy'igihugu kijejwe abahanzi cyangwa abahinga nk'uko leta ibita bari bamaze iminsi ibiri bari ku murwa mukuru w'intara ya ngozi mu buraruko umukuru w'ikigo kijejwe gukingira ibikorwa by'abahanzi avuga ko ivyo bikorwa byatunganijwe mu ntumbero yo kubakabura kubamenyesha uruhara rwabo n'iby'amategeko abemerera mu byo barangura umukuru w'ikigo obede yakiraba igakurikirana uwo murwi w'abantu avuga ko we n'abo bakorana bariko bakora ibishoboka byose kugira itegeko rikingira abahanzi rije mu ngiro Claudette Mukankuranga turarajwe ishinga n'ukuntu abahinga baronka vy'ukuri agashiruka bute k'ivyo baba barabiriya kuya twobaremesha ko obedeya n'ubu iguma ikora kugira ngo iri tegeko rikingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye rija mu ngiro turabaremesheje rero yuko turi ku kivi kugira ngo iryo tegeko rije mu ngiro Freddy Braza umwe mu bari bitavye iyo nama akaba n'umuririmbyi amaze imyaka myinshi yakora uwo mwuga avuga ko abantu bose bakwiye gutahura ko ikigo obedeya ariko conyene kizohora kibaha uburenganzira bwo gukoresha ibihangano kugira abahinga batandukanye baharonkera koyoko kubona turi kuyengana tuganira ku bijyanye na drodoter ni ikintu gikomeye cyane ku bihugu byose byarwanye na drodoter muri drodoter ni harahaba abamo amainconvenia menshi no kutumvikana n'ibindi bisata bijyanye no gusakaza bya bindi byakozwe ubusanzwe mu gihe obd yari bimaze kuza byasaba yuko amaradiyo amateleviziyo amajuru bose bazana ibyo bafise bakabisubiza kandi muri obd ukajya gusaba obd bakaguha uburenganzira bwo kubikoresha naho yobera icyo ushize muri obd obedea je umuririmbyi naho ntugiye muri obedea avuga ati wa umuririmbyi wacu amayari yamaze kuri kuri konte yiwe cyose kiraho ni nkashaka kubaho iyo mushimira imana no muririmbyi wo mu ntara ya ngozi asaba ikigo kijejwe guhagarara inyungu ziwe gushira mu bikorwa ivyo gisezeranya atangura dushirira ko umudiho gato yesa naraharaye jewe ndahazi yacu bambarira ijoro rya umurango waho ntacyo bambarira uno munsi nta teori dukeneye turakeneye pratique kandi turakeneye uburyo bw'amafaranga uko mu artiste akeneye kubaho akeneye kubeshaho umuryango wiwe wiwe ibiro bintu by'amagambo imyaka yose nta nama bizotugeza obedeye nishireho ikintu kizima kiboneka ko umuartiste ku buryo bw'uko igikorwa ciwe niyazogikora kizokingwa kandi kikazomuzana n'umwimbu mu muryango wiwe kuko dukoresha uburyo bwinshi hariho uburyo buba bukeneye gutunga iyindi miryango ariko bwo kwigura igihugu tukabutora tukabushyira muri miziki kandi tutari bubugaruze leta niyo yari ikwiye kubona ati umuririmbyi afise uruhara uruhe mu rwego rw'igihugu bakamenya ati umuririmbyi yofatwa gute komisa kugira nawe atera imbere sino tuzo tuzoguma hahandi nyene canje amisi yarapfuye n'ubureta bwo kumuhambanira ngo barabuterereje ariko uno munsi aracari umuririmbyi wa mbere mu Burundi Mufatoni mukankuranga twari kigo bede yahumuriza ko abantu baziyandikisha bakamenyekana batazosubira gusahurwa isuzumwa ry'abakoresha ibikorwa by'abahinga eka mbere n'isuzumwa ry'abahinga ubwabo dusanga ibiharuro by'abakoresha ibikorwa by'abahinga bishika ku bihumbi bibiri n'amajana ane na mirongo itatu na gatatu abahinga nabo bamaze kuza kwiyandikisha mu kigo bedeya bangana ijana na mirongo umunani na batandatu haramaze kuba kandi gusinyiranira amasezerano hagati y'ikigo bedeya n'abakoresha ibikorwa by'abahinga ayo masezerano nubwo ataraba ku buryo bushimishije nico gikorwa tuguma dukora kugira ngo abakoresha ibyo bikorwa by'abahinga begere ikigo bedeya bashobore kugiranira ayo masezerano kugira ngo ba bahinga baze baronke kaga shirukabute kava mu bikorwa baba barakoze umurinzi Saidi Braza nawe ahamagarira abakora utugenegene dutandukanye bagenzi we b'abaririmbyi n'abandi bari muri ico gisata gukora ibintu bibaha agateka bikanahesha igihugu ijunja ndayivunikiye mu kuyandika ndayivunikira mu kuyiririmba ndayivunikira mu kuyishyira muri studio ndayivunikira gushaka kurondera amashusho akeza karigura ngiki icyo icyo kuba nakoze ari cyiza sije nza gusa kubasaba kandi ngo kuko ko mutanyibuka ahubwo ni obedi yari yari yari kuvuga iti ko abaririmbyi bacu baririmba indirimbo zimeze gutya na gutya na gutya arizo igihugu gikeneye dusensibilize abandi bajene bakiri hasi barahabira urugendo kuri bakuru babo barebere kuri Change barebere kuri Nikiza David barebere kuri Said Brother barebere kuri inde baririmba indirimbo zubaka imitima kugira ngo zizobungukire kwa mirongo itatu ukwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu uburundi bwashyizeho itegeko rikingira ibikorwa by'abahanzi ariko abo ryerekeye bagumye bavuga ko ata mwimbu babona mu bikorwa byabo kandi abatari bake babyiyitirira bakanabikoresha uko bigombeye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe niho leta yashinga igobedeya kugira ngo ikurikirane ishyirwa mu ngiro ry'iryo tegeko congere gikingire inyungu z'abahanzi kinabateza imbere eroje buri kaneza ijwi rya amerika
ijwi rya amerika tujye muri qatar ikipe ya kabiri izahatana na argentine mu mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ejo bundi ku cyumweru yamenyekanye tubibaze jean claude munyandinda hasigaye iminsi itatu gusa kugira ngo hamenyekane igihugu kizambara ikamba kikegukana igikombe cya makumyabiri na kabiri cy'isi mu mupira w'amaguru kirimo gukinirwa muri katari bizaba ari igicika hagati y'ikipe y'igihugu y'ubufaransa yari ikatishije itike y'umukino wa nyuma mu ijoro ryakeye nyuma yo guhirika ikipe y'igihugu ya maroke na argentine yabirindiye korowasiya ejo bundi kuwa kabiri mu wundi mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza lionel messi na bagenzi be bafashe ku gakanu ikipe y'igihugu ya korowasiya bayitsindira ibitego bitatu byose ku busa bityo argentine irushaho kwiyunga na bamwe mu bafana bayo bari bakikemanga cyane cyane ko muri kimwe cya kane kirangiza Argentine yari yasezerewe Holandi ku bwa burembe dore ko habanje kwifashishwa za penaliti bigakubitiraho ko mu mikino yo mu itsinda ryabo rya se ikipe ya Arabia Saudite yari yabakubise inkoni y'umunzenze y'ibitego bibiri kuri kimwe Argentine n'umutoza wayo Lionel Scaloni buhoro buhoro bagiye bakurira mu irushanwa maze bapfunyikira Croatia impamba ya bitatu birimo igitego kimwe cya Lionel Messi na bibiri by'umusangirangendo we rutahizamu Julian Alvarez nyuma y'uko croatia itsindiwe ku mukino wa nyuma mu gikombe cy'isi giheruka inzozi zayo zo kwitorora zarangiriye aho ngaho umukobwa w'ikimero ivana knor wari umaze iminsi asusurutsa abafana yahise azinga utwangushye maze uwo nyampinga w'uburanga yisubirira iwabo i zagreb kubera ko icyizere cya croatia cyo kugera kuri finali cyari kimaze kuraza amasinde muri iri joro ryo kuwa gatatu ubufaransa bwasezereye maroke ku bitego biri ku busa igitego cya mbere cyabonetse hakiri kare ku munota wa gatanu w'umukino gitsinzwe na theo hernandez kuva icyo gihe ibintu byakomeje guca amarenga ko abasore b'umutoza wa Lidre Grage wa Maroc batari buze koroherwa cyane cyane ko na myugariro wabo ngenderwaho Romain Saiss yahise asohoka mu kibuga kubera imvune Sofiane Amrabat na bagenzi be bakomeje guhanyanyaza ariko bakisanga baburijwemo imbere y'urukuta rwabo hagati y'ikipe y'ubururu bayobowe n'umusore Aurelien Chouameni igice cya mbere cyarangiye bikiri kimwe cy'ubufaransa ku busa bwa Maroc bajya kuruhuka Maroc igifite icyizere cyo kwishyura mu gice cya kabiri Maroc yakoze iyo bwabaga abakinnyi bayo nka Azedine Unahi Sufyan Buffal Hakim Ziyech na bagenzi babo bagerageza gutaha izamu ry'abafaransa ariko gusunikira umupira mu rushundura bikomeza kuba ingorabahizi ku munota mirongo irindwi n'icyenda nibwo ikipe y'ubufaransa yakuriye Maroc inzira ku murima ubwo Colomwani wari ukimara kwinjira mu kibuga yatsindaga igitego cya kabiri nyuma y'akazi gakomeye kari gakozwe na kabuhariwe Kylian Mbappe abafaransa bari ku kibuga barushijeho kwiterera mu bicu ndetse na perezida wabo Emmanuel Macron yari ahibereye yaje gushyigikira abasore be umupira warangiye ari ibitego bibiri ku busa inkuru nziza itaha i Paris naho inkuru mbi itaha mu bwami bwa Mohamed wa gatandatu wa Maroc iyi Maroc nyuma yo guca agahigo ko kuba ikipe y'igihugu ya mbere yo ku mugabane wa Afurika igeze muri kimwe cya kabiri kirangiza mu gikombe cy'isi ejo bundi kuwa gatandatu izasubira mu kibuga hamwe n'ikipe ya Croatia bahatanira umwanya wa gatatu ibihangange bibiri bizesurana ku cyumweru mu mukino wa nyuma ni ukuvuga Argentine n'Ubufaransa bakazaba batanguranwa igikombe cya gatatu cy'isi dore ko buri umwe amaze kugitwara inshuro ebyiri ese Lionel Messi azashobora kwivura umwaku wo kuba atarashobora gukoza intoki ze ku gikombe cy'isi nyuma yo kwegukana udushimwe hafi ya twose duhabwa umukinnyi w'igihangange ese uyu mugabo w'imyaka mirongo itatu n'itanu azashobora gusimbiza iki gikombe kiruta ibindi byose bityo ashobore guha intangamugangazanyo mukeba we umunyaportugali cristiano ronaldo ari nawe bahora bahanganye mu kwesa imihigo mbese umutoza didier deschamps w'ubufaransa azongera yiyongeza umudende yegukana igikombe cy'isi ku nshuro ya kabiri yikurikiranya ibisubizo kuri ibi bibazo twibaza bizaboneka kuri iki cyumweru tariki ya cumi n'umunani y'uku kwezi kwa cumi n'abiri kuri stade lusail ikonike yakira abantu ibihumbi mirongo inani
nshuti muduteze amatwi aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika ntimuze kandi gucikwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa saba n'ikiganiro cyanyu muri isanga guhera saa kumi mugire